turashimiye ko muzindutse mwumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na kabiri mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika ikaze mu makuru yo muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na jewe diane ninahazwe mu rwanda abashumba batandatu bavuga ko bari mu bashinze ishengero zion temple basaba sentare nkuru ya gasabo kwemeza ko paul gitwaza atakira umuvugizi w'iryo shengero kuko bamwirukanye mu mwaka uheze uruhande rwa gitwaza rubivuga ku iki bariya bashumba uko ari batandatu eh, koko bari bari mu bantu batangije umuryango ariko baza gukora amakosa atandukanye bava mu itorero baranagenda bamwe bagenda bashinga ibyabo pasteur jean baptiste tuyizere ni umuvugizi wa paul gitwaza mu burundi naho muri make perezida evariste ndayishimiye avuga ko yababajwe n'abamwagirije ibiturire no kuba inyendamuvano y'ikena ry'amafaranga y'agaciro turabigaruka ko muri kivu y'epfo abakoresha imipaka ihuza kongo n'u rwanda basaba ko amasaha yo kugara iyo mipaka yongerezwa ido n'ido ni mu kanya nongere ndabaha ikaze amakuru yacu reka tuyahere kuyagezeho hirya nino ku isi umurwi w'abanyamahanga ba mbere bari bafatiwe mu ntara ya gaza kuva ingwano hagati ya israel n'umurwi wa hamas itangura baraye batanguye kuva muri iyo ntara berekeza mu gihugu ca misiri fidel niyongabo abaha inkuru gusubira kuhugurura ikibanza ca rafa kiri ku rubibe hagati ya misiri n'intara ya gaza vyarekuriye abantu bafise ibipapuro vy'inzira bita pasiporo kuva muri iyo ntara biri mu masezerano yashitsweko hagati y'ibihugu vya israel misiri n'umugwi hamas yahagarikiwe n'igihugu ca Qatar. Abanyamahanga batari munsi y'amajana ane bazorekurirwa kwinjira mu gihugu ca Misiri. Mu ntaretse abanyamahanga abanyapalestina bakomeretse bagera kuri mirongo inani n'umwe barajanywe na rusesabaniha mu Misiri bavanywe mu ntara ya Gaza kugira bashobore kuvurirwa mu bitaro vyaho. Nibo banyapalestina ba mbere bazwi barekuriwe kuva mu ntara ya Gaza kuva ingwano itanguye hagati ya Israel n'umugwi Hamas ku itariki indwi y'uku kwezi kw'icumi ukuva mu ntara ya gaza kw'abanyamahanga n'abanyapalestina ba mbere bibaye mu gihe uburyo bwo guhanahana amakuru mu ntara ya gaza bwasubiye gucika isosiyete ijejwe guhanahana amakuru mu ntara ya gaza paltel mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri yabwiye abanyagihugu bahaba ko telefone na interineti vyahagaze iyo sosiyete yatangaje ko vyatewe n'uko amayira mpuzamakungu yo guhanahana amakuru yari yuguruwe yasubiye kugagwa fidela niyo ngabo tukivuga ku vy'intambara ya hamas na israel ishami rya onu gitahamagara abantu ku isi oms rishima ingingo ya misiri yemeye kwakira abantu mirongo umunani n'umwe barimwo abagwayi n'abakomerekeye mu ntambara muri gaza umenyesha amakuru temistokle mutijima atubwira ibindi kuri ino nkuru OMS yari imaze iminsi ishaka uko yafasha Minisiteri y'Ubuzima n'abaturage ya Misiri gutegura no gushyiraho uburyo bunoze bwo kwakira, kwita no gutanga ubutabazi bw'ubuvuzi binyuze mu guha abakozi b'urwego rw'ubuvuzi amahugurwa ahoraho. OMS irimo kandi gukorana n'umuryango utabara imbabare ishami rya Misiri kugira ngo serivisi z'ubuvuzi bw'ihungabana zigere ku barwayi. Inzobere za OMS zasuye agace ka Ararishi zisura ibigo byita ku barwayi kandi zahuye n'abakozi b'urwego rw'ubuvuzi cyo kimwe n'abakora ku modoka z'imbangukiragutabara bahawe amahugurwa yo mu rwego rwo hejuru ku kurokora ubuzima. Aha hari imbangukiragutabara mirongo itandatu n'eshanu zirimo ibikoresho byuzuye byo kwifashisha mu kurokora ubuzima. Amatsinda mirongo itatu muri abo bakora ku mbangukiragutabara arimo abaganga batanga ubutabazi bwihutirwa bahuguwe, biyongera ku bafasha b'abaganga bahawe amahugurwa yo ku rwego rwo hejuru mu bijyanye no kurokora ubuzima. Ibitaro bya Ararishi bizaba ari byo bitaro bya mbere nyamukuru byoherezwaho abarwayi bifite ibikoresho byuzuye byo kwita ku ndembe no gutanga ubuvuzi bwihuse n'abaganga babaga kuva ku bashobora kwita ku bikomere byo ku rwego rwo hejuru birimo ubushye bukomeye ndetse n'ihungabana gahunda yo kohereza abarwayi ku bindi bitaro byo mu misiri nayo irateganijwe OMS ivuga ko abandi bantu babarirwa mu bihumbi imbere mu muhora wa Gaza bakomeje gukenera serivisi z'ingenzi z'ubuvuzi kandi zihutirwa mu gihe n'imiti ikomeje kuba iyanga kimwe n'ibindi bikoresho n'izindi mfashanyo nk'ibitoro amazi n'ibiribwa mu bakeneye cyane ubuvuzi bwihutirwa harimo ibihumbi by'abasivili bakomeretse barimo abantu barenga igihumbi bakeneye imashini ziyungurura amaraso ngo babashe kubaho harimo kandi abarwayi barenga magana abiri bakeneye ubuvuzi bwa kanseri abagera ku bihumbi mirongo ine na bitanu barwaye indwara z'umutima n'iz'ugutembera kw'amaraso ndetse n'abarenga ibihumbi mirongo itandatu barwaye diyabete aba barwayi bose nk'uko wemesi bigarukaho bagomba kuba bafite uburyo buhoraho bwo kwivuza imbere muri gaza iri shami rya loni ryita ku buzima ritangaza ko kugira ngo ibyo bishoboke ibitaro n'ibindi bigo by'ubuvuzi bigomba kurindwa kumishwaho ibisasu no gukoreshwa mu mirimo ya gisirikare
ejo igihe amerika turacabandanya n'amakuru hirya no ku isi umwami w'ubwongereza charles wa gatatu arabandanya urugendo rwiwe muri kenya ejo yashize urugori rw'amashurwe ku ntatemwa y'abanyakenya barwaniye ku ruhande rw'abongereza mu ntambara ya mbere n'iya kabiri z'isi yose fidel niyongabo arabandanya umwami charles wa gatatu ari kumwe n'umwamikazi kamila yacitse ku munsi wa mbere mu rugendo rwa mbere mu gihugu ca kenya kiri mu ishyirahamwe commonwealth rigizwe n'ibihugu bivuga ururimi rw'icongereza ari mu mabanga yiwe yaravuze ku mabi atagira uko avugwa yakorewe abanyakenya mu gihe bariko barondera ukwikukira kwabo yamara ntiyasavye ikigongwe ku vy'ubwongereza bwakoze muri kenya nk'uko abanyakenya batari bake babishaka inyuma yo kwashiza urugori rw'amashugwe ku ntatemwa y'abaguye ku rugamba umwami Charles wa gatatu yarahaye abasekombata bane imidari isubirira iyo batakaje muri abo bantu bane harimwo kapitene samuel ndigayi mburiya yavuze ko afise imyaka ijana na cumi n'indwi abandi batatu ni john kavayi kefa cagira na ezekiel nyanjom anyange mburiya yatangaje ko haheze igihe kirekire cyane yarataye umudari wiwe kubera ubwoba yari afise bwo kwitiranywa n'abakoloni b'abongereza yamara yavuze ko muri iki gihe anezerejwe n'uko umwami Charles wa gatatu yamuhaye umudari usubirira uwo yataye kenya iriko ihimbaza imyaka mirongo itandatu imaze ishikiye intayo kwikukira muri uyu mwaka irafitaniye imigenderanire myiza n'ubwongereza yamara rimwe na rimwe iyo migenderanire yarabayemwo ibibazo bitewe n'urugamba Kenya yamazemo igihe kirekire cyane igwanya intwaro ya gikoroni y'Ubwongereza. Abanyakenya ibihumbi n'ibihumbi baraguye muri urwo rugamba.
barakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru baduteguriye bakaba baheje kudushikiriza ayo mwumvise n'ayandi agezeho hirya no ku isi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu com mu kanya duca tuja mu karere k'ibiyaga binini nongere ndabaha ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya amerika perezida w'uburundi evariste ndayishimiye atangaza ko ibanki y'isi yose n'ikigega mpuzamakungu fni vyagiriza abategetsi b'uburundi barimwo ubwiwe bwite ibiturire no kuba inyuma y'ikibazo c'amafaranga y'agaciro n'ivyagirije avuga ko vyamubabaje thierry ndayishimiye aya majambo perezida w'uburundi yavugiyehe ni mu nama yagiranye n'inzego nkuru zitandukanye zirimo abategetsi bo mu gisirikare umutekano abajejwe intwaro n'ubutungane yabereye mu ntara ya muramvya perezida ndayishimiye yashimikiye cane cane ku bikorwa by'ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi obr yavuze ko kidakora ico kijejwe kandi ari co mutima w'igihugu kizeyemo amafaranga yo kucubaka perezida ndayishimiye avuga ko hari akagwi k'abantu bishize hamwe kugira ngo bagwanye ko hari amafaranga yinjira muri leta azokora ibikorwa biraba abanyagihugu biyemeje yuko atahera na rimwe ryo kwirabagera cya leta ryaba idolari ryaba irirundi nk'ikamyo izanye ibidandazwa abo muri obere bagafata igice ukadeduhana igice ikindi gice ntukideduhane umukozi wa obere umuforodere hariya bafise amasitoke hariya ku maforontiyeri muri birya bihugu tanzania kongo arabanza akabwira uwo muri obere ngo banza umbanire ibyo uza kwinjiza ingene ringana aje atayirenganira wamufata rero nk'uwo mufatiye kuri shanike ashobora kuze twari twabibonye ngo ni igitekerezo cyari twamuhe twamuhe ngo ndakizanye uwo muri obere niwe ashaka kuvamo twari twabibonye kumbe ni ibintu babipangira hamwe cyo ngiyi uwo muri obere ari watanga forode tuzoyirwanya gute umukuru w'igihugu c'uburundi evariste ndayishimiye amenyesha ko ababajwe n'uko yagirizwe n'amakungu ko abategetsi b'uburundi aribo ntandaro yo kurya ibiturire murazi yuko banki mondiale na fm bagiriza yuko ari ubutegetsi bw'igihugu bubigira ahagera ari twebwe musoma wanjye murazi kwagirizwa ko ari wowe urya ibiturire ko ari wowe ufurode amadolari barabinyagirije ndababaragura bavuze ngo ujya tojo shaje mu gituma ngo ngo zitangana ngo twebwe ngo toboreyere ngo nijya kuri maresenwa ngo hanyuma ngo twebwe duca tugumiza hasi ngo ubwira duce tuyajana kuri maresenwa ngo yarengako ngo niyo ngo jewe nshaka
aha kandi ndayishimiye asigura ko ibiharuro bya leta byerekana ko ibidandazwa byinjira mu gihugu byategerezwa gutanga amakori usanga leta ironkamwo n'imiburiburi ica cumi cayategerezwa kuja mu kigega cayo reka ndabereke statisitike zerekana yuko imporotasiyo mu burundi ku mwaka abadandaza b'i burundi bazana ibidandazwa vy'umuriyaridi n'imiliyoni amajana atatu ku mwaka mugabe igihugu cinjiwemwo n'amadolari miliyoni amajana abiri gusa mbwira ico gihugu bafroda bakiba amadolari arengeye imoriyarite ivyo vyemezwa kandi n'umushikiranganji w'ikigega ca leta odasi niyonzima yari no mu bitabiriye iyo nama uyamenyesha ko inzira zose bakoresha mu kwiba amakori n'amatagisi mu kwinjiza ibidandazwa mu gihugu bitarishe abakora muri obr aribo babarerekeye ko zamenyekanye tubanza kubereka ko ubwo busuma buzwi n'inzego zose z'igihugu habwo rero ubwo busuma buca ku mipaka haba mu kugabanya ibidandazwa vyinjira kugira ngo barihe amakori make haba kurerekera abagomba kwinjiza ibidandazwa batarisha amakori ibigori barerekewe n'abakozi ba ubr ibyo byose bizwi haba aha mu gihugu hagati aba batanga amafagitire bagatanga amafagitire ariko igiciro gitoya reka mbere n'ubundi bube gito usanga bwarerekewe n'abakozi b'ikigo ubr umushikiranganji w'ikigega ca leta yatangaje ko inzego zose iz'umutekano zirimo n'iz'igisirikare bagiye gukorera hamwe mu kurwanya igiturire n'abashaka kunyonora amatungo y'iguhugu twabagabije rero yuko inzego z'igihugu zose haba inzego z'umutekano z'igisirikare haba inzego zijejwe igendereza inzego z'ubutungane n'inzego zijejwe intwaro ko twese rero tugiye gukorera hamwe kugira ngo dushobore kurwanya ubwo busuma bamwe mu bakurikiranira hafi politike y'u Burundi bavuga ko umukuru w'igihugu yari akwiye gufatira ingingo uwo wese abangamiye ubutunzi bw'igihugu igihe cyose bigaragaye agendeye ku ibwirizwa shingiro nibigira jehove icegera c'urongoye ishirahamwe ry'abarundi b'intungane yaganiriye n'ijwi ry'amerika bavuga yuko biba bafatanya n'abajejwe gutoza amakori arabazi kwibuka yumva mu majambo akaja mu bikorwa akerekana yuko ibyo yatohoje wiyo yahawe n'amuserukiye mu bitandukanye akabishyira mu bikorwa agafata ingingo kuri abo bantu bakuru bakuru turazi ko kenshi mu bashikiranganje cyangwa mu bajejwe izindi nzego usanga barimo nabo nyine ariko ni bantu hariho rero ahantu bashika agasha by'uko rero abantu bamusumvya inguvu canke boba bafise ibindi bitwaje mu burundi haratanguye isekeza ryo kurwanya ibikorwa vya forode mu gihugu cose mu mezi hafi abiri gusa iryo sekeza ritanguye umukuru w'igihugu yatangarije abitabiriye iyo nama ko abantu bashika amajana abiri na mirongo itatu na batatu aribo bamaze gufatwa ibintu byafashwe nabyo bikaba bitara haraharurirwa igitigiri c'amafaranga gusa perezida ndayishimiye yamenyesheje ko biharurwa mu mamiliyaridi n'amamiliyaridi n'intara zatangajwe ko zitarafatirwamwo abaforoderi n'igitega bururi mwaro na karusi ibyo perezida yise ko batari ku kivi kuko naho batabuzeyo tierive ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali ijwi ry'amerika tubandanirize mu rwanda aho abashumba batandatu bavuga ko ari mu bashinze isengero zion temple basaba sentare nkuru ya gasabo kwemeza ko paul gitwaza atakiri umuvugizi w'iryo shengero kuko bamwirukanye mu mwaka uheze ibindi kuri ino nkuru na sumta kaboyi intandaro yatumye abashumba babiri bo mu itorero zion temple bagana inkiko itangira mu kwezi kwa kabiri umwaka ushize icyo gihe abapasiteri batandatu bishyize hamwe bandikira paul gitwaza bamumenyesha ko akuwe ku mwanya wo kuyobora zion temple mu mpamvu batanze bagaragaza ko paul gitwaza afata imyanzuro ku giti cye ndetse no gusesagura umutungo w'itorero icyifuzo cyo kwirukana gitwaza ariko nticyashyizwe mu bikorwa nk'uko byifuzwaga kuko urwego rw'igihugu rw'imiyoborere rgb rwari rwiyambajwe rwavuze ko ibyakozwe binyuranyije n'amategeko rgb yavugaga ko abirukanye gitwaza batabifitiye ububasha kuko umuyobozi w'itorero akurwaho n'inteko rusange icyemezo cya rgb kigumisha gitwaza ku buyobozi bwa zion temple nticyanyuze abapasiteri batandatu bari bafashe iya mbere birukana umuyobozi wabo maze bahitamo kwitabaza urukiko rwisumbuye rwa gasabo kuri uyu wa gatatu urukiko rwatangiye kuburanisha uru rubanza maze ruha ijambo abanyamategeko babiri bahagarariye abaregwa aba banyamategeko basobanuye ko bifuza ko urukiko rwatesha agaciro umwanzuro wa rgb wemeza ko gitwaza ari umuyobozi wa zion temple ndetse bakanasaba ko urukiko rwemeza ko paul gitwaza atakiri umuyobozi w'iri torero ubwo basabwaga kugira icyo bavuga ku kirego abavoka batatu bari bahagarariye rgb ndetse na paul gitwaza uyoboye zion temple bavuze ko bafite inzitizi basaba ko zikurwa mu nzira mbere y'uko urubanza rutangira mu mizi yarwo bavuze ko abashumba batatu bari inyuma y'ikirego batabifitiye ububasha bwo kugitanga mu izina rya zion temple bityo bumvikanisha ko paul gitwaza ari we uyobora zion temple akaba ari nawe uyihagarariye imbere y'amategeko mu gihugu abunganira abaregwa bumvikanisha ko abashumba bareze bakwiye kubikora ku giti cyabo kugira ngo n'igihe urubanza ruzaba rwatangiye mu mizi bazabone uwo basaba indishyi usibye paul gitwaza uregwa muri uru rubanza hanaregwamo ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere rgb ndetse na pasiteri kanyangoga jean bosco wari umuvugizi wungirije wa zion temple umucamanza yavuze ko imyanzuro ku nzitizi zatanzwe n'abaregwa izasomwa tariki ya makumyabiri na kane z'uku kwezi asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali asumta kabuyi tukivuga ku vyino dosiye ya zion temple umugenzi wacu venuste nshimiyimana yavuganye na pastor jean baptiste tuyizere umuvugizi wa paul gitwaza atangura amubaza umwuka uri muri iryo shengero kuva bamwe mu bayobozi bahisemo kwitura ubutungane cya mbere itorero zayoni tempo celebration center ryatangiye kandi ritangiwe n'abantu barenga magana abiri na mirongo ine ku iyerekwa ry'umushumba mukuru w'intumwa dr paul gitwaza kugeza uyu munsi rero nta kibazo itorero rifite itorero riratuje riratekanye turiho turasenga turaramya imana intumwa intumwa dr paul gitwaza ubu ari i burayi yari afite igiterane mu bwongereza ubu ngubu ari mu bubirigi n'ahava azakomereza mu bufaransa umurimo w'imana urakomeje nta kidasanzwe nta kibazo gihari ariko se kugira ngo abashumba batandatu bari mu bashinze uwo muryango bishyirire hamwe bafate icyemezo cyo kuvuga ko atakibahagarariye byo mubifata mwenebwe ntabwo mubifata nk'ikintu gituma muvuga muti hari ikintu kidasanzwe muri iri torero ryacu bariya abashumba ntabwo ari abazayoni ntabwo baba muri zayoni ntibaba mu rwanda bagiye bava muri zayoni mu bihe bitandukanye no ku mpamvu zitandukanye nk'uko hari n'abandi bakirisito batangiranye nayo uyu munsi bakaba batagihari imihamagaro y'abantu igenda iza mu buryo butandukanye bariya rero uko ari batandatu nk'uko mwabivuze bagaragaye mu rukiko nta n'umwe ukiba muri zayoni abenshi babiri ubu ngubu bari canada undi aba mu bubirigi undi aba muri amerika ahubwo byatangaje cyane ku buryo biyitirira ko bari muri zayoni biyitirira gutangira zayoni byadutangaje natwe kiriya kirego twacyumvise twakibonye ariko ntaho bahuriye na zayoni bariya mbese ububasha bw'inama y'abatekereje gushinga umuryango zayoni tempo n'inama rusange y'abanyamuryango bitandukanirahe icya mbere umuryango ushingiye ku myemerere utandukanye na kampani umuryango ushingiye ku myemerere ni umuryango ugira inteko rusange kandi akaba ari nayo ifata imyanzuro mu gihe kampani itekerezwa n'abantu bakayishinga uko igenda ikura ikagenda ibarwa kuri abo bantu rero biratandukanye cyane umuryango rero watangijwe n'abantu magana abiri barenga magana abiri cyakora bitoramo ubuyobozi bwo kugira ngo bayobore mu gihe runaka bwa buyobozi bukagenda bugira manda hakavaho bamwe hakajyaho abandi rero bariya bashumba uko ari batandatu aba aribo tugarukaho koko bari bari mu bantu batangije umuryango ariko baza gukora amakosa atandukanye bagenda batakaza kuba abanyamuryango bava mu itorero baranagenda bamwe bagenda bashinga ibyabo nk'abashinze revival church abandi baragenda bajya hanze bapurayinga kubayo bashaka ibyangombwa bitandukanye byo kubayo nk'uko n'abandi bantu bajya hanze bakabayo so abo rero ntabwo tukibabara mu muryango wacu wa authentic ward ministry na zion temple celebration center kandi nk'uko amategeko abigena cyane cyane itegeko rigenga imiryango ishingiye ku myemerere ibyemezo byose by'umuryango ushingiye ku myemerere bifatwa n'inteko rusange ntabwo bifatwa n'abashinze umuryango pasiteri tuyizere nubwo urubanza rutaburanywe mu mizi abarega intumwa paul gitwaza bavuga ko yigwizaho imitungo bakavuga yuko akoresha ububasha adahabwa n'inteko rusange iyo ngiyo uvuga ibyo bihuriyehe n'ukuri nk'uko babibonye ntabwo bariya bareze mu izina ry'inteko rusange icya mbere ndibuze gukosora ntabwo bareze intumwa dr paul gitwaza nk'uko babivuze bareze ubuyobozi bukuru bwa authentic ward ministry kandi ubuyobozi bukuru bwa authentic ward ministry ntabwo ari gitwaza barega rgb ikindi cya kabiri ibyo barega ntabwo twabivugaho cyane kubera ko baregeye urukiko nk'uko babyumvise ntabwo twajya cyane mu birebana n'urukiko ku banyamuryango ba zion temple bumva ibivugwa ku itorero ryabo hano ku ijwi ry'amerika bifuza gusobanukirwa mwababwira ko intama zizahurizwa ryari mu ruhongore zirahari zirahari yesu yaravuze ngo intama zanjye ndazizi kandi ziri mu ruhongore cyakora hari izindi zikiri hanze ngo nazo nizumva ijwi ryanjye zikaza nazo zizinjira zibane n'izindi zayoni tempo turaganje turaramya turahimbaza imana kandi nta kibazo intama zifite cyane cyane ko ubu ngubu turi no mu minsi mirongo ine y'amasengesho ngira ngo urabizi abantu bakomeze basenge bagubwe neza pasiteri jean batiste tuyizere umuvugizi wa paul gitwaza ngushime cyane kano kanya wahaye ijwi ry'amerika urakoze cyane venusi abakoresha imipaka ihuza intara ya kivu y'epfo n'igihugu cy'u rwanda basaba leta ya kongo kongereza amasaha yo kugara iyo mipaka akava kuri saa cenda akaja saa kumi na zibiri z'umugoroba ibindi kuri no nkuru na vedasite ngabo bamwe mu bacuruzi bato bato ndetse n'abagenzi bakoresha imipaka ihuza kongo n'u rwanda bavuga yuko uku gufunga umupaka saa kenda bibinjiza mu gihombo kuko ufungwa benshi bakiri mu mirimo muri ibyo bihugu ugeze ku mupaka wa kamanyola uhuza kongo n'u rwanda mu masaha munani n'igice uhura na bamwe mu bacuruzi abahinzi abatwara ibinyabiziga ndetse n'abagenzi biruka kugira ngo kongo idafunga umupaka bataragera iyo bajya bajya kugara saa kenda biratugonga cyane bya cyane ariko ushobora kugena nk'ubungubu mvuye ahangaha bitewe n'abantu baba bahari bari kugongesha ugasanga ngiye gukorera ku bwegero ubwo isaha zo gutaza yagera ngasanga bakinze bigasaba yuko ndari nyine nkomoka mu gatondo bamwe mu baganiriye n'ijwi rya amerika bavuga yuko bahora bafite umutima uhagaze bikanga ko umupaka ugiye gufungwa bigatuma bagurisha ibyabo kuri make abandi nabo bagasiga batarangije imirimo yabo kugira ngo batarara muri kongo cyangwa mu rwanda batabiteguye nyaminani charles twahuriye nawe ku mupaka wa kamanyola avuye guhinga afite ikinga yikoreye amatomate ajanye mu bugarama avuga yuko iyi ngingo yo gufunga umupaka saa kenda ituma imwe mu myaka yabo irara mu mirima umukongomani yakubonye nyuma ya saa tatu ugiye wahagera akatekereza kuri kuri isuka saa munani ahita akavuga ko akazi ke gapfuye kutari nk'umubyizi wuzuye muri iyo mpamvu bigatuma akugabanyiriza icyo yari kuguha icyo yari kuguhemba noneho nimba byari ibintu bitanu akakugenera bitatu cyangwa bibiri n'atanu kubera amasaha utari burangize izo ni zo ngaruka dufite ikindi cya gatatu tuvuga ni ukurarana agahaho wakoreye kandi wari uzi neza ko uri gukorera abana bashize iya mani we n'umugenzi twasanze kamanyola yari avuye buvira agiye mu mujyi wa bukavu avuga ko umupaka wafunzwe saa kenda bityo bituma barara abandi nabo bafata za moto banyura inzira ya ngomu twageze kamanyola saa kenda n'iminota itanu dusanga bafunze umupaka iyi ngingo yafashwe kubera impamvu z'umutekano kubera amakimbirane ya kongo n'u rwanda twebwe nk'abaturage iyi ngingo ntacyo itumariye kuko yica imishinga yacu kusema kwamba hiyo desizio ya guvernema haituangaje kitu mm. na itusaidie kitu isaa hizi proje zangu zinafuare na abandi baturage b'abakongomani bakora ingendo bukavu vira nyuma ya saa sita bavuga yuko iyo saa cyenda igeze bari mu rwanda barara mu bugarama ntibemera ko murara mu modokari murara muri muri hoteli hoteli mutegerezwa rero kuriha amahera ya hoteli mutegerezwa kuriha ibyo murya nimba ni kunywa kandi usanga utateguye ayo mahera yose ko wari kurara mu nzira wari ufite umugambi ko ushika ibuvira bica bigutegeka rero kurara mu nzira kandi kubera ko batemera ko murara mu modokari mutegerezwa kuriha hoteli bamwe mu bakurikiranira ibintu hafi bavuga yuko ku gufunga umupaka wa kongo kare ntacyo bifasha abakongomani ahubwo bifasha abanyarwanda kuko iyo bafunze umupaka eze kamembe cyangwa bugarama bishura amacumbi ndetse n'amafunguro y'aho baraye akunguko kenshi n'abanyarwanda bakaronka kubera ko abavuye i kigali bajya muri kongo saa kenda bategereza kurara mu rwanda aho ni kuri, kuri za hoteli zo mu rwanda muvuye bukavu mugiye i bujumbura muciye mu rwanda naho murara kuri za hoteli zo mu rwanda muvuye buvira mugiye i bukavu ni, ni, ni saa kenda zabasanga muracyari mu rwanda aho kandi murara ku, ku, kuri hoteli zo mu rwanda akunguko kenshi ni abanyamahoteli bo mu rwanda nibo basigaye bakaronka mu mwaka w'ibibiri na mirongo ibiri na kabiri guverinoma ya kongo yafashe icyemezo cyo gufunga imipaka n'u rwanda buri munsi guhera saa cyenda z'icyamunsi kubera impamvu z'umutekano mbere yaho ubundi iyo mipaka yafungwaga saa yine z'ijoro ubusanzwe abaturage b'abakongomani bakoresha imipaka ihuza intara ya kivu y'epfo n'akarere ka rusizi biganjemo abagenzi n'abacuruzi mu gihe abanyarwanda bayikoresha bo biganjemo abahinzi abubatsi ndetse n'abacuruzi vedase ngabo ijwi ry'amerika uvira ijwi rya amerika inkuru imwe ivugwa mu makungu imbere ko caduhana agahindukira perezida wa amerika joe biden aremerewe n'abanyagihugu bakomoka mu bihugu by'abarabu abayisilamu n'abayahudi bari mu bo azeye ko amajwi mu matora yimirije oriane itanga ishaka atubwira indi kuri ino nkuru bamwe mu banyamerika bahurikiye mu mugambwe w'abademokarate bariko baragumukana perezida joe biden biyamiriza ingingo yafashe yo gushigikira israeli mu buryo budasanzwe ivyo biruko mu gihe ibitero vya israeli vyo mu kirere bibandanye muri gaza harimwo n'ikibaye vuba mu nkambi y'impunzi ya al-shati rimwe mu mashyirahamwe y'abaharanira uburenganzira bw'abo mu idini rya islam bari mu mugambwe w'abademokarate basavye bashimitse ko baden asaba ko haba amasezerano yo guhagarika intambara bitarenze ejo ku munsi wa kabiri saa kumi n'imwe z'umuhingamo bitabaye uko iryo shirahamwe ry'abayisilamu b'abademokrate bavuze ko abayisilamu amamiliyoni n'amamiliyoni bazoca bareka gushigikira umugambi wiwe wo kwitoza basim elkara umukuru w'iryo shirahamwe ry'abayisilamu agira ati
turazi neza ko abantu bacu bazogira uruhara rukomeye mu turere tugizwe n'amaleta akomeye mu matora kandi nibaza yuko abayobozi b'umugambwe w'abademokrate bariko barabikwirikiranira hafi baba banafise amakenga ku biriko biraba bakaba kandi banarungika ayo makuru mu biro vy'umukuru w'igihugu bamubwira ko ibi bishobora kugira ingaruka mbi ku matora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane
kimwe mu vyegeranyo vy'ishirahamwe ry'abanyamerika bafise amamuko mu bihugu vy'abarabu cerekana ko abahoze bashigikiye perezida biden bangana n'ibice mirongo itanu n'icenda kw'ijana mu matora ya bibiri na mirongo ibiri ubu abamushigikiye bakaba bagera ku bice cumi n'indwi kw'ijana mu matora ategekanije muri bibiri na mirongo ibiri na kane umuvugizi w'ibiro vy'umukuru w'igihugu karine jean pierre agira ati
tugiye kubandanya tuganira n'abanyagihugu bo mu idini rya isilamu hamwe n'abafise amamuko mu bihugu vy'abarabu no muri palestina tutibagiye n'abayobozi babo kugira ngo twumve amakenga bafise
yamara naho biri uko ku rundi ruhande bamwe mu bayahudi b'abanyamerika barashima bikomeye uburyo joe biden ashigikiye israeli agahino gaduje dusozera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya kuri mikoro mwari kumwe na joe diane ninahazwe etienne karekezi niwe yari ahagarikiye ano makuru yegeranijwe na nadia taha ku izina rya bagenzi bacu tubipfurije umunsi mwiza